hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people on a no say recently sunday igboho no way. hmm a no say sunday igboho no dey sound wey be say a lot of yoruba people They see me. They contribute money for sunday go. make dem hire doctors from abroad make for country sunday go for benin republic maybe because of that one benin republic go consider sunday go say they go release sunday go now sunday go don finally break silence So oh, we be say he don't finally send message to the oduduwa people and some of the yoruba people. wey be say dem they use im e name say they collect money See me dem contribute money See they won't go pay for doctor eh, for hospital for am say make for collect good treatment say dem wan hire doctor from abroad and una know say many yoruba people when it comes to sunday gboo matter wey be say dem wan really collect this oduduwa dem go start to dey contribute the money based on dem get am for mind say ah, as long as say dem use sunday gboo name and again say the tok na sunday gboo they wan give the money just to make sunday gboo dey okay say nothing happen to am definitely many of them go come out to come contribute the money definitely no let the public know but many people go try to contribute eh, secretly and now my people, sunday gboo don let us understand say make people no go fall victim or say make dem no use the name say dey collect money again make people no no contribute money again for people. make they no stop make they stop to the donate money say eh they wan use am more. to take pay in hospital Be say im no ask anybody make it happen. How all He im want na make yoruba people. make they pray for him. as for now he no want me anybody give him any money say he no want anybody We won't come outside dey talk say now he send them more. say sunday go need money to to take go abroad to, or to take higher doctor country time He said no He said because people no go just fit dey use him name say they want use am to say collect money from people and at the end of the day he no go see the money with him two eye or the money no go even reach where in day. May they not donate any money May they not give anybody money because a lot of people they come out say "May they do fasting and prayer for sunday go for three days Why some go talk say "The sunday go may they contribute money may they go hire doctors say "May the country sunday go for benin republic because if sunday go no we come outside to contact this matter now many people go feel say the money really they go to sunday igboho pocket say the people now. Then they pay for sunday igboho hospital and some people will be say they don't fall the victim will be say they don't go pay this money now They no go no say the money no reach sunday igboho and and now koyikina don't put im phone number that say anybody will be say dem no say they pay the money to May they call am for im phone May they tell them so that they go carry drag the person come outside say dia Sunday Igboho don't tell dem him na spokesman of Sunday Igboho and Sunday Igboho don't tell and say make anybody make them not use im name take collect money again from Oduduwa and um, for am say that dey collect money for us say no nothing like that he no want that kind of money say he do okay with his own money and if he needs money anything will be say he come out from his own spokesman na go no say he come out from his own mouth so right now i go like make i read wetin koiki talk about sunday gboo treatment The way e take tok say many people don dey use sunday gboo name say dey collect money for long time and sunday gboo dey try to stop people say enough is enough men i no use e name to say dey collect money or dey use e name to say dey cause wetin dem no suppose to to cause my people to Koiki said, to the general public, I have just received a message from the lawyer of Chief Sunday Adeyemo, aka Igbo, to advise and tell the general public that he has not asked anyone, any of the, his security men or groups of people to demand money towards his medical treatment in Benin Republic. Information says some individuals have been collecting money for chief medical treatment bill. Yes, Chief Sunday Adeyemo is not feeling well like we have reported and we are still using this medium to ask the government of Benin, Benin Republic to please allow him to travel for proper medical treatment for his illness. If anyone is not sure of some calling you for payment towards chief treatment, please contact myself, Olayomi Koiki, his spokesman, he put a number there, my people. And we and we use this medium to tell those asking for payment for chief medical treatment to desist from doing so. Koiki had earlier said Igboho, who is being detained in the Benin Republic, needs urgent medical treatment. A statement by the Koiki title on behalf of Chief Sunday Adeyemo, aka Igbo called on the government of Benin Republic to grant Igbo permission to receive urgent medical attention. My people, una done hear so. Now, dem dey talk say make The people wey be say dem dey use sunday gboo name say dey collect money because this kind thing now i don come across the video and i even still post am for my platform here for here my people wey be say dem dey talk say dem make dem contribute money dem wan hire doctors from abroad e no possible to hire doctor from abroad except if dem wan let sunday gboo go abroad to go take treatment and if sunday gboo have to take treatment wey be say sunday gboo need public eh, say make dem gather money for am definitely e spokesman na dey in position to contact all those to make dem drop account now but everybody body no go just talk say okay oh, see account here Oh, people will be see. They no even They never even see sunday gboo for where he day for the position They know sunday They never talk to sunday gboo since ever since so they don't arrest sunday gboo or sunday gboo lawyer and it is very very It is somehow wey be say people go just come and say sunday go for dat kain situation wan dey use your name till dey make money or till dey collect money so it is good for sunday go to contact his lawyer wey be lawyer aliyu yomi aliyu and yomi aliyu and i know say no go fit come do live video come sit down dey talk am which yomi aliyu come send the message to koiki and koiki need to come deliver the message for yoruba people say On ona way be sunday gboo lovers wey be say ona dey support sunday gboo back to back On ona want achieve this oludua and we know see anybody wey bring in come I say we got to do with sunday On ona go wan contribute because of the love when i get for sunday gboo now them they use this time to dey tell them say make dem not contribute any money for anybody say sunday go only need prayer from them and no giving up on top of dis oduduwa matter. so sunday go now don't send the message to them and we just believe say a lot of people now maybe they will come stop to the use sunday go name because sunday go no go just fit them one side make other people they use the name say they make wetin dem not supposed to make so my people as i come across the news and i know say any news wey be say It come our way We be seeing our latest news I'd like to carry and call you to come share am with una all right my people i would like to end the video for you. make gonna let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make gonna subscribe so that I no go miss any latest This way i dey upload una bye bye till i come una next time bye guys see you guys in my next video bye guys.